murakoze ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda no kuri metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda muri ko mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri radiyo ijwi rya amerika ikaze mu makuru yo kuri ino saha muri kumwe na Oriane Tangishaka umwuka utifashe neza hagati ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo n'u rwanda utanguye kugira ingaruka mbi ku mipaka ihuza ibyo bihugu
turabona ubuzima bwacu uraba buhagaze kubera ko nta kindi cyo gukora mu rwanda ubwo kugenda tukicara imibereho urumva irahagaze uyu ni umunyarwanda asanzwe akorera ubucuruzi mu gisagara cya bukavu muri kongo ahandi naho leta zunze ubumwe za amerika yemereye ukraine kuyiha ibigwanisho birasa rokete kure afurika irafise ikibazo c'incanco za virusi monkeypox virusi y'ibihara canke ibihara vy'inkende aya makuru n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi turayabashikiriza mu kanya reka duhere kuyavugwa hirya no hino ku isi leta zunze ubumwe za amerika yemereye ukraine kuyiha ibigwanisho birasa rokete kure mugenzi wacu thomas kamirindi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru
nk'uko abahanga mu bya gisirikari babisobanuriye ibigo ntaramakuru bitandukanye izi mbunda zishinze ku makamyo zifite iminwa itandatu zikoranye ubuhanga bugezweho bwo mu rwego rwo hejuru zishobora kurasa rokete kugera kuri kilometero mirongo irindwi nizo amerika yemereye ukraine zishobora no kurasa misile kugera kuri kilometero magana atatu ariko izi misile zo ntabwo ziri muri gahunda ya leta zunze ubumwe za amerika mu mwandiko yahitishije mu kinyamakuru the new york times perezida joe biden asobanura ko amerika itagamije guha ukraine ubushobozi bwo kurasa mu burusiya naho minisitiri we w'ububanyi n'amahanga anthony blinken yatangaje ko ukraine yabarahiriye rwose ko koko itazigera irasa ku butaka bw'uburusiya ikoresheje izi mbunda ati kandi hari icyizere gikomeye hagati ya ukraine na leta zunze ubumwe za amerika umuvugizi wa perezidanse y'uburusiya dimitri peskov we yatangaje ko amerika irimo ihembera umuriro yabigambiriye
ahandi naho muri nigeria abo leta yita ababandi bishe abanyerondo benshi muri leta zamfara iri mu buraruko bw'igihugu thomas kamirindi aratubwira ibindi kuri nkuru naho nyine igico cyabaye mu nkengero z'umujyi witwa awuki nk'uko abayobozi b'inzego z'ibanze babitangaje amabandi yitwaje imbunda yabanje gushimuta amatungo y'abaturage abanyerondo babakurikiranye ariko ntibamenya ko amabandi yabateze igico yabarasheho abicamo abarenga mirongo itatu amajyaruguru ya nigeria agwiriyemo imitwe ifite intwaro ubutegetsi buyita imitwe y'amabandi barasahura bagashimuta n'abantu nk'abanyeshuri cyane cyane kugira ngo babagurane akayabo k'imari muri iyi myaka ishize iyi mitwe imaze kwica abaturage amagana n'amagana igisirikare cya nigeria kigerageza guhangana nayo ariko kugeza ubu bikaba iby'ubusa
ahandi naho afurika ifite ikibazo c'incanco ya virusi ya monkeypox virusi y'ibihara vy'inkende thomas kamirindi aratubwira ibindi abantu byibura magana abiri na mirongo itanu banduye virusi y'ibihara by'inkende mu bihugu bikize nk'ubwongereza espagne portugal ubutaliyani ubusuwisi leta zunze ubumwe za amerika na australia nta n'umwe muri bo witabye imana ibi bihugu bikimara kubona indwara iteye byahise bitangira gukingira abaturage bamwe na bamwe bashobora kwandura vuba vuba naho muri afurika ikigo gishinzwe gukumira no kurwanya indwara afurika cdc kivuga ko muri uyu mwaka abantu barenga igihumbi na magana ane banduye mirongo itandatu na batatu muri bo bitabye imana cyane cyane mu bihugu bine virusi y'ibihara by'inkende yiganjemo ari byo kameruni repubulika ya centre afurika repubulika ya demokarasi ya kongo na nigeria afurika cdc isobanura ko afurika ifite mu bubiko inkingo nkeya cyane zo guha abakozi bo mu nzego z'ubuvuzi bonyine gusa mu gihe virusi y'ibihara by'inkende yaba ibaye icyorezo naho oms ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ibitse doza miliyoni mirongo itatu n'imwe ariko nta n'imwe yigeze iha afurika
mubandanye kumviriza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda kuri za fm n'imirongo migufi ya shortwave mushobora kandi yino kutwumva ku mihora yacu ya internet eh, adresi yacu ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi yacu ya facebook eh, youtube na instagram ni voa radiyo yacu mu kanya rero turabandanya ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya afurika amakuru yo mu karere k'ibiyaga bya afurika tuyahere muri congo ababa mu gisagara ca bukavu mu ntara ya kivu yo mu bumanuko muri repubulika iharanira demokarasi ya congo bazindukiye mu myiyerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi bw'u rwanda bwagirizwa gushigikira abagwanyi bwa me mirongo ibiri na gatatu mu bitero bahanganyemo n'igisirikare ca leta frdc umumenyesha amakuru w'ijwi rya amerika tenistokle mutijima aratubwira ibindi kuri iyi nkuru
abo ni bamwe mu bitabiriye imyigaragambyo yo kuri uyu wa gatatu mu mujyi wa bukavu ni mu mbyino zamagana igihugu cy'u rwanda na perezida paul kagame ku byo bita ubushotoranyi ku gihugu cyabo iyi myigaragambyo yahamagajwe n'imiryango ya sosiyete sivile yitabiriwe n'ababarirwa mu bihumbi ugendeye ku byapa bari bitwaje bigaragara ko bari mu byiciro binyuranye birimo urubyiruko rw'abanyeshuri muri za kaminuza abayoboke b'amashyaka atandukanye abikorera ku giti cyabo biganjemo abatwara abantu mu buryo rusange ndetse n'abaturage basanzwe abo bose bakavuga ko barambiwe icyo bita kubuzwa amahoro n'u rwanda birazwi ko abarimo kurasa kongo batubuza amahoro ari abaturanyi bacu b'abanyarwanda niyo mpamvu ubona ifoto ya kagame izenguruka ni ikigaragaza ko umwanzi wacu tumuzi kandi tumwereka ko tuzahangana nawe kugeza ku munota wa nyuma
naje gushyigikira igisirikare cyacu bagira umurava barwane ntidushaka ko igihugu cyacu kigarurirwa n'abanyarwanda ababyeyi bacu na basogokuru bacu batuye muri iki gihugu ubu rero si bwo twagitererana turabyanze turabyanze turabyanze
uretse ubutumwa bugaragara ku byapa bwamagana ubutegetsi bw'u rwanda kandi mu kivunge cy'abigaragambya hagaragayemo n'icyapa kiriho ifoto nini ya perezida vladimir putine w'uburusiya handitseho ngo putine ngwino utabara abanyekongo ku mupaka wa rusizi ya kabiri usanzwe wambukiraho imodoka z'amakamyo ho insoresore ziganjemo abatwara abagenzi kuri moto zasakiranye n'abapolisi ba kongo bashinzwe kurinda umupaka zishaka kwambuka ngo zigere neza rwagati mu mupaka ubutumwa bw'ingenzi bukubiye mu nyandiko yateguwe n'iyi miryango ya sosiyete sivile bugenewe perezida felix antoine tshisekedi ni ukumusaba gucana umubano n'u rwanda imbere y'ibiro bya guverinoma y'intara ya kivu y'epfo bwana jean chrysostome kijana ukuriye umuryango la nouvelle dynamique de la société civile arasoma iyo nyandiko Nous, population congolaise, réunis ce jour dans cette manifestation.
twebwe abaturage ba kongo twateranye uyu munsi muri iyi myigaragambyo tubasabye ibi bikurikira guhita mucana umubano mu bya diporomasi n'iki gihugu cyagaragajwe nk'igishotoranye ntacyo byari bimaze kugirana umubano n'igihugu kiri mu ntambara yeruye na kongo yacu Mis des relations diplomatiques avec un pays en guerre ouverte contre notre cher Congo. Deux, la icya kabiri gufunga imipaka yose iduhuza n'icyo gihugu gishotoranye pays agresseur.
uretse ibyo kandi iyi miryango yanasabye ko imitungo yose y'abanyarwanda bakorera muri kongo yafatirwa Trois, la icya gatatu gufatira ibihano by'ubukungu u rwanda no gufatira imitungo yose y'abacuruzi b'abanyarwanda bakorera ku butaka bwa kongo opérant sur le territoire congolais. Quatre, la rupture icya kane gusesa no kuva bwangu mu masezerano yose mwasinyanye n'u rwanda avec le Rwanda.
uretse aha mu mujyi wa bukavu amakuru ijwi rya amerika yamenye ni uko imyigaragambyo nk'iyi yo kwamagana u rwanda no gushyigikira igisirikare cya leta frdc kuri uyu wa gatatu yakozwe no mu mujyi wa rubumbashi mu ntara ya hokatanga iyo yombi irakurikira yari yabereye i kinshasa ku murwa mukuru wa kongo ku wa mbere w'iki cyumweru iyi myigaragambyo ituruka ku mwuka mubi umaze iminsi hagati y'ibihugu by'u rwanda na kongo bigaragara ko yahungabanyije cyane urujya n'uruza ku mipaka ihuza akarere ka rusizi n'umujyi wa bukavu abanyarwanda bari batunzwe n'imirimo bakorera muri iki gihugu gituranye umunsi ku wundi bari babuze ayo bacira n'ayo bamira aba ni bamwe mu baganiriye n'ijwi rya amerika ku mupaka wa rusizi ya mbere kugaruka bitewe n'uko muri kongo baduhakaniye ko tu- nta munyarwanda ugomba kuba yakomoka kiratugiraho ingaruka nyinshi mu mibereho oya nyine turabona ubuzima bwacu buhagaze kubera ko nta kindi cyo gukora mu rwanda ubwo ni ukugenda tukicara imibereho urumva irahagaze kuba duhagurukira tujya gushakira hakurya muri kongo ni uko tuba tubona ko ariho byibuze bigerageza kuba umuntu yagira icyo akurayo ubwo rero iyo byanze nyine urumva ko ubuzima burahinduka imibereho niba waguraga wabonaga ikiro cy'umuceri ushyira abana mu rugo cyangwa ikiro cy'isukari n'amafaranga byenda ya mituweli ubwo kwago kugenda bungikanya niho tuyakura urumva ko ubuzima burahinduka mu mpande zose nyine ubuzima bukarushaho kuba bubi nyine kugeza ubu byinshi mu bihugu bituranye by'u rwanda na kongo byirinze kugira icyo bitangaza ku mugaragaro kuri uyu mwuka mubi w'amakimbirane ututumba hagati y'ibi bihugu byombi icyakora mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika bwana vincent sempija minisitiri w'ingabo wa uganda yavuze ko igihugu cye cyifuza ko iki kibazo cyakemuka bitaragera kure
nk'ihame twe nka uganda ntitwifuza ko hari umunyamuryango wacu mu muryango wa afurika y'iburasirazuba wagirana amakimbirane n'abandi bagenzi bacu ntitwifuza rwose ko hari umwe muri twe wagirana n'abandi amakimbirane rero turifuza ko niba hari ikibazo gihari ikibazo icyo ari cyo cyose mu karere cyakemurwa mu buryo bwa kivandimwe bitagiye mu makimbirane akomeye
nkibutsa ko intandaro y'umwuka mubi hagati y'u rwanda na kongo yaturutse ku bitero by'umutwe wa m makumyabiri na gatatu byongeye kubura mu ntara ya kivu ya ruguru u rwanda rugashinjwa n'umuturanyi warwo gushyigikira izo nyeshyamba icyakora ku ruhande rw'u rwanda naho ubutegetsi ibyo burabihakana ahubwo bugashinja kongo gukorana n'umutwe wa fdrr urwanya ubutegetsi bw'u rwanda abaperezida bombi ni ukuvuga paul kagame na felix tshisekedi baheruka kuganira kuri telefone kimwe mu byamenyekanye abategetsi bombi bumvikanye ni uko perezida wa kongo yemeye kurekura abasirikare babiri b'u rwanda icyo gihugu cyari cyataye muri yombi abo kongo yavugaga ko bafatiwe ku rugamba barwana ku ruhande rwa m makumyabiri na gatatu mu gihe u rwanda rwo rwavugaga ko bashimutiwe ku butaka bwarwo barimo gucunga umutekano temistokre mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda urakoze tenisitope kuri iyo nkuru leta y'ubwongereza itangaza ko abimukira ba mbere binjiye muri icyo gihugu mu buryo butemewe n'amategeko bazorungikwa mu rwanda ku itariki cumi na zine z'uku kwezi ibindi kuri iyi nkuru venisite nshimiyimana arabitubwira mu itangazo yashyize ahagaragara kuri uyu wa gatatu minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu y'ubwongereza iravuga ko yatangiye guha impapuro z'integuza abazoherezwa mu rwanda aho nk'uko bivugwa na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu priti patel bazashobora kubaka ubuzima bwabo bundi bushya mu mutekano abakozi b'iyo minisiteri batangiye kuganira n'abarebwa n'iyo gahunda bazoherezwa mu rwanda kugira ngo bayumve neza kandi babafashe kwitegura mbere yo guhaguruka ikinyamakuru daily mail cyatangaje ko abagera ku ijana ari bo bahawe impapuro zibateguza amasezerano ubwongereza bwagiranye na leta y'u rwanda ateganya ko abimukira bazoherezwayo bazacumbikirwa ku buntu bakavurwa kandi bagahabwa amahugurwa mu gihe cy'imyaka itanu kugira ngo bashobore kujya ku isoko ry'akazi iyi gahunda iteganya ko abazoherezwa ari abageze mu bwongereza kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa bibiri na makumyabiri n'ibiri binjiye mu buryo butemewe n'amategeko bakoresheje amato mato cyangwa se bihishe mu makamyo mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka hinjiye abagera ku bihumbi bitatu amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa kiremwamuntu ayunganira abasaba ubuhungiro za kiliziya ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi bamaganye iyo gahunda amashyirahamwe atatu arangajwe imbere na sendika y'abakozi pcs ikomeye cyane mu bwongereza bajyanye ikirego mu rukiko rw'ikirenga mu kwezi kwa gatanu abagabo babiri binjiye bari mu ikamyo umwe ukomoka muri Eritrea wahageze mu kwezi kwa kabiri undi ukomoka muri Iran wahageze mu kwezi kwa gatatu batanze nabo ikirego bavuga ko badashaka ko ubusabe bwabo busuzumirwa mu Rwanda ikinyamakuru Daily Mail kivuga ko hari abandi icumi basabye ko basubizwa iwabo aho koherezwa mu Rwanda amashyirahamwe agoboka abari mu kaga aravuga ko hari abimukira bagerageje kwiyahura aho kujyanwa mu rwanda hari uwohereje ubutumwa bwa videwo abwoherereza minisitiri w'intebe boris johnson amubwira ko nta yandi mahitamo uretse kwiyahura haracyakorwa iperereza ku musore w'umunyasudani wiyahuye ageze mu bufaransa ku cyambu cya kale amaze kumenya ko niyambuka akagera mu bwongereza azoherezwa mu rwanda yasize abwiye inshuti ze ko kubaho ntacyo bikimaze ikigo instalo gikoreramo abanyamategeko kivuga ko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kimwe n'abandi baminisitiri adafite uburenganzira bwo gusinya amasezerano mu rwego mpuzamahanga atabanje kubihererwa uburenganzira n'inteko nshingamategeko minisitiri priti pateri yashimangiye ko atazacibwa intege n'abiyemeje kurwanya igikorwa cye avuga ko kiri mu nyungu z'abaturage mu ikubitiro leta y'ubwongereza izatanga miliyoni ijana na mirongo itanu z'amadolari azakoreshwa mu bikorwa by'iterambere ry'u rwanda kugira ngo abo bimukira babyungukiremo
radiyo ijwi ry'amerika amakuru arabandanya mu burundi haheze igihe hibonekeza indwara yateye cyane cyane inka yatumye hafatwa ingingo yo kutongera kubaga inka n'ibindi bitungwa ubu ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura cyane nta nyama ziboneka abantu bafungura amafi n'indagara byazimbye cyane mugenzi wacu eroge wirikaneza araduha idonido kuri iyi nkuru mu ntara nka zose z'uburundi haraheze indwi zibiri amacuniro canke ibibanza vyo kubagiramwo bidakora ariko kandi n'amata yarabuze rwose kubera ingwara yadutse mu gihugu itera cane inka igashobora no gufata abantu biciye mu nyama n'amata twaganiriye na bamwe mu banyagihugu bo mu ntara zitandukanye zirimo bubanza na cibitoke mu buraruko bushira uburengero rumonge mu manuko bushira uburengero imuyinga ngozi na kayanza mu buraruko bushira ubuseruko ibujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi hamwe n'umurwa mukuru wa politike gitega baba bari batunzwe n'umwuga wo kubaga abacuruza inyama mu masoko n'abazotsa mu tubare hamwe n'abadandaza amata hatibagiwe abanywa amata hamwe n'abarya inyama bose bamenyesha ko bahanzwe uwo mukenyezi wo mu gisagara ca bujumbura atashimye ko umwidondoro w'ibumenyekana avuga ko ikiza k'ivyunyura ari ubukene bw'ibindi bintu vya nkenerwa vyosubira inyama n'amata hamwe n'iduga ry'ibiciro meze nabi cane ubuzima buguma bugora ku munsi ku munsi biguma vyunyuka ana nta sukaye twari tumaze imisi dufise twari dusigaye twikora ku mata nta kintu na kimwe dufise si amata si isukari ntitubona iyo tuja niyo tuva mu bisanzwe inyama zozo n'ubundi zizajya abakire mugabo natwe twaza turakumviriza rimwe rimwe tugaha kw'abantu none twarahebuye ibintu byose birazimvye umuceri birarangiye uwo mugabo muri komine amabayi mu ntara y'ibitoke avuga ko hejuru y'ikena ry'inyama ubu ni ufite igitungwa gikenana ubukene burarenze kubera agatunga umuntu atakikora uwo mugabo acuruza inyama zokeje mu ntara ya bubanza we yaciye ahitamwo vuba bwango guhindurira ivyo agaburira abamugana abakiriya tubaha umurete agatabi kokeje udufiriti tw'ibiraya turiko turamenyeza buke buke nyene kuko nta bindi tubona twokora nyene ibiro mirongo itatu mirongo ine vyahera mugubu vyose tukaca twicara uko nyene ivyo bindi bishasha navyo urumva utangura bushasha nyene urinda guhomba nyene uca utekereza umuyangayanga nawe yasanga bitagiye koroha bitewe n'uko hari inka zari zaraguzwe ubu zikirindiriye kubagwa mu gihe kitazwi kandi uwo mwuga ari wo wari umutunze twicara nyene wumva twokora iki twicara kandi rero dufise n'ingorane kubera dufise inka nyinshi dusanzwe twaraguze twiteze ko tuzava tuzidandaza ubu n'amafaranga yo gusumira amazi zava tuyabura kubera bene abo twaguriye nabo ntibemera kuyadusubiza kuko nk'izo nka tuzigura twiteze ti kuko ariko inka y'ubanza tubaga minsi yose minsi yose ugura nk'inka zikwiye nk'inka zitanu inka cumi ugategekanya ukavuga ati iyi nka yose izohera za nka zose nazisohoje abahanzwe no kutabaga inka si abayangayanga bonyene uwo mugabo atarya ingurube kubera ukwemera kw'idini ryiwe yaganiriye n'ijwi rya amerika atasha imvumura nk'ubu nca ntaha nta kindi ngura none ko ata kindi ko ntarya n'ingurube nari kuja no mu kibanda kuraba ingurube none ingurube siyinjya n'abana ntibayijya urumva duca tuguma twirira isombe nta kundi uwo mugabo wundi wo mu ntara y'ibitoke nawe imwe mu z'abanyagihugu baho bakunda inyama cyane bita kaboga ababajwe no kubona amafi n'indagara byozisubiriye bisigaye ari nk'umuzi w'ibuye nta mafi aboneka nta n'indagara ziboneka indagara ikiro ibujumbura zimwe za nyuma zonyine ni ibihumbi mirongo itandatu indagara nziza ni ikiro n'ibihumbi mirongo umunani tugira uronke indagara ufise abana nk'abana batanu zobakoreza ufise nk'ibihumbi cumi na bitanu kugira ugure uturagara dushobora gukoreza abana ubugari ku murwa mukuru wa politike gitega abakora amasambusa ahingurwa mu nyama z'inka ubu babuze ico bafata n'ico bareka nagashomeri kubura ico ndabagaburira ingene ndiha inzu kubura ingene ndungika abana ku ishure kuko ku ishure barabakenera amahera ya komine abazamu ivyo byose bica bimbira ikibazo reka n'abafite uburiro agahombo bemeza ko ari kanini imfungurwa nyinshi ziherekezwa n'agashitwa ubu ntizisohoka n'agahombo tuy'inyama mu maresitora ntizosanzwe dukoresha abantu ntibashobora gufungura ubugari neza mu gihe batafise inyama ngira agahombo mu rudanda twasanzwe nkora n'abatunze utubare bagizweho ingaruka n'iyi ngingo uyu mugabo ahomba buri munsi n'imiburiburi ibice mirongo icyenda ku ijana by'ayo yahora yinjiza amahera ndahora ndonka mashyi byagiye munsi rwose kuko kare na kare nahora ndandaza nk'ibihumbi nk'amajana atatu ubu ndashobora gusanga ndandaje nk'ibihumbi nka mirongo itatu ku mirongo ine uko nyine n'uwo mukenyezi yari atunzwe no gucuruza ibinono bitekwa mu isombe niko kuko amafaranga twaba turonka dushaka kuyaronka twaba twidandariza akanono mu isombe ntibisubira dushaka kudandaza dushaka kuronka icyo ngaburira abana kuri uyu wa kabiri umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi yatangaje ko ibitungwa bitanduye bishobora kuribwa n'amata yabyo akanyobwa mugabo hakaba ukwitwararika cyane Deogide Rurema nta kibuza na kimwe yuko bashobora gufungura inyama bakanwa amata avuye muri ayo mararo atarimo ibitungwa birwaye ariko icyo duhanura zaba inyama ni ukuzirya zihiye inyama rero ni ukuziteka cyangwa bakazotsa zigasha neza hanyuma amata hari umugenzo mwiza wo kubanza kuyateka igisata kijejwe ubworozi mu gihugu kivuga ko inka zirenga amajana atatu arizo zimaze guhitanwa n'iyo ndwara kugeza ubu itaratorerwa umuti bimwe mu bimenyetso byayo harimo kuva umwuna mu mazuru ugucika intege no kuzana amaganga arimo amaraso inka ifashwe ntiteba gupfa eroge buri kaneza ijwi rya amerika
amakuru arabandanya Sean Johnson umugwizatunga aturuka mu Bushinwa ayobora sosiyete yitwa Ali Holdings Group uh, i, i Limited icukura amabuye y'agaciro mu karere ka Nyamasheke muri Rutsiro uno munsi ku wa gatatu yasabye sentare nkuru mu sentare nkuru mu rugereko rwa rusizi ko yoburana ari hanze ni mu rubanza rwo kunguruza ku bihano yahawe na sentare nkuru ya Karongi mugenzi wacu jean batiste mico myiza aratubwira ibindi
kuri gereza ya rubavu ifungiyemo umushinwa shujuni suni n'umunyarwanda alexire nzaho niho habereye iri buranisha urukiko rwisumbuye rwa karongi rwari rwarakatiye aba bagabo uko ari babiri igihano cyo gufungwa imyaka makumyabiri kuri shujuni suni n'imyaka cumi n'ibiri kuri alexire nzaho ni urubanza rwatangiye hasuzumwa niba abaregera indishyi bafite uruhare muri uru rubanza rw'ikirego cyihutirwa umucamanza yanzuye ko ikiri gusuzumwa ari ukureba niba umucamanza wafashe icyemezo cyo gufunga by'agateganyo shujuni narenzaho cyaba gifite ishingiro ko atari umwanya wo kuregera indishyi bityo yanzura ko abaregera indishyi nta mwanya bafite muri uru rubanza shujuni wari ufite umusemuzi w'igishinwa n'ikinyarwanda niwe wahawe ijambo bwa mbere mu baburanyi avuga ko asaba kuburana ari hanze kuko yiteguye gukurikiza amabwiriza yo kuzakomeza kwitaba urukiko mu kugaragaza ko yubaha ibyemezo by'inkiko akaba yahise atanga urugero rw'indishyi yasabwe gutanga agahita azitanga alexire nzaho ushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri sosiyete ya holding group limited we yagaragaje ko afunzwe binyuranyije n'amategeko kuko nta mpamvu n'imwe ubushinjacyaha bwigeze butanga yatuma asabirwa gufungwa by'agateganyo iri fungwa ry'agateganyo ryagarutsweho cyane mu rukiko abunganira abaregwa bavuga ko ritubahirije amategeko kuko impamvu zashingiweho n'umucamanza afata icyo cyemezo batazimenyeshejwe kugira ngo bagire icyo bazivugaho ababunganizi mu by'amategeko bakaba basanga harabaye kwica amategeko y'imigendekere y'iburana mu manza nshinjabyaha abunganira abaregwa basabye ko abo baburanira bakwemererwa kuburana bari hanze hakurikijwe ko bitwaye neza igihe baburanaga bari hanze mu rubanza rwa mbere ubushinjacyaha bwagaragaje ko impamvu zashingiwe n'umucamanza igihe yafataga icyemezo ko shujuni narenzaho bahita bafatwa bagafungwa n'ubwo bajurira izo mpamvu zatanzwe mu gihe cy'iburana ku gihe kandi zikaba zarumvikanye ubushinjacyaha impamvu bwagaragaje zikomeye zituma bwifuza ko abaregwa batakwemererwa kuburana bari hanze zikaba ari ububi bw'icyaha bakoze ndetse no kuba rubanda ibafitiye umujinya ishobora kwihorera ivuga ko ubutabera butakoze akazi kabwo neza umucamanza amaze kumva impande zombi yavuze ko umwanzuro ku busabe bwa shujuni suni na alexire nzaho wo kwemererwa kuburana bari hanze uzatangazwa ku wa mbere w'icyumweru gitaha jean batiste mico myiza ijwi ry'amerika i kigali urakoze jean batiste handi naho uko abarundi bahungiye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo babandanya gutaha mu burundi ni nako hari n'abandi bari baratashe basubira guhunga ni inkuru imenyesha amakuru w'ijwi rya amerika vedasite ngabo ibuvira bamwe mu barundi bari mu nkambi za rusenda murongwe na kavimvira bakomeje guhunguka berekeza mu gihugu cy'u Burundi bitewe n'ubuzima bubi babayemo mu buhungiro ndetse n'umutekano muke urangwa mu karere ka fizi nk'uko babyivugira celestin niyonkuru na ndahiragije suvere bari mu mpunzi magana abiri mirongo itanu zo mu nkambi ya mulongwe zahungutse kuri uyu wa gatatu ko ndagenda i bubanza kubera nabonye muri kongo ni hari intambara y'amoko y'abanyamurenge n'abamayimayi muri zone fizi tukaraba tubana tugumye ngaho twava tuhapfira kuko twumva uburundi busigaye bumeze neza atangwara nimwe atangwara nimwe hari je narimbayeho nabi hariya muri kongo kabisa ca mbona yuko noshoboye iwacu i burundi niyo mpamvu twiyumviriye gusubira iwacu mu burundi
uko aba barundi bari guhunguka niko bamwe muri bo bongera guhungira muri kongo abahunga bavuga yuko iyo batashe bahohoterwa n'urubyiruko rwo mu ishaka riri ku butegetsi rw'imbonerakure leta y'u Burundi kenshi yakomeje guhakana ayo makuru ahubwo igashishikariza impunzi gutaha ivuga yuko mu gihugu harimo umutekano uhagije niyo nsaba gorete yahungutse umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe mu kwezi kwa karindwi avuye mu nkambi ya rusenda ubu amaze amezi agera kuri atatu asaba ubuhungiro twashikiye igihanga baratwakira bamaze kutwakira baraduha agafashanyo k'amezi atatu batubwira muri ayo mezi atatu bazaduha akandi gafashanyo nta kandi baraduha kugeza n'uyu munsi burya rero twarageze mu babanyi imbonera zikaza ziza ngo ntitubahe ngo ku madorari ngo dukuye muri kongo kandi atanayo dufise tubona baza baraza kutwuguza mu ijoro ngo tubahe ku mahera kandi natwe inzara itwishe none rero dusabye leta ya kongo twumvirize ngene yoduha agafashanyo nuko bodusubiza amafomo yacu kuko turagowe n'ukuri turahangayitse aba barundi bari gusaba ubuhungiro muri kongo bari bamaze igihe gito bahungutse bashimangira yuko ubuzima basanze mu burundi bwoye kurusha ubwo bari basanzwemo mu nkambi zo muri kongo bari baduha impapuro zitwemerera ko umuntu ashobora kuvurwa kugeza ku mezi atandatu ahungutse ariko kuva dushikayo ntawigeze avurirwa kuri izo mpapuro twasabwa ibikenewe nk'umunyagihugu asanzwe nk'umusangwa twasanze turareba nko mu byerekeye indimo ntitugire aho turimo bamwe bamwe nko mu bantu twari dusanzwe dupanze ntitugira ntaho wakura amahera yo gupanga turareba rero niho bamwe twarebye tubona abana batangiye kwicwa n'inzara duhitamo turavuga ati reka dufumbe dusubira hariya nyine aho twari twahungutse duturutse ko hohe hamwe hamwe usanga hakiri n'indimo duhitemo kwisubirira hariya tujye tubona uburyo turonderera abana nuko njyewe nicyo cyatumye ngaruka ngaha ubwo bugwi rero bwo mu ijoro nibwo bwatubujije amahoro bamwe bamwe nibwo bwatumye tugirane nibwo bwatumye tugaruka ariko ku basanzwe bibereyeho batigeze bahunga bafise amahoro n'andi musesekara ariko twebwe abahungutse baguma batwagiriza ko twari twagiye guteka indya z'abaroberi ati mbere abagabo bacu bo dutegereza kuzovuga iyo bari kuko tutorohewe niyo mpamvu twaciye tugirene twaciye duhitamo bamwe bamwe gukura ameza tugasubira kujya kurondera ubuhungiro kuko ntitworohewe umwe mu bakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri uvira yabwiye ijwi rya amerika ko abenshi muri abo barundi bari mu kibaya cya rusizi ahitwa katogota runingu sange ndetse na ruvunge ariko bataragera mu nkambi z'agateganyo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe hcr na leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo bamaze gutahukana mu gihugu cy'uburundi impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi umunani vedasengabo ijwi rya amerika uvira
arakoze cyane mugenzi wacu vedasite ngabo kuri iyo nkura dushikirije turiko turaja ku musozo w'amakuru n'ibiganiro twabashikirije kuri uno mugoroba ariko mbere yaho reka tubabwire incamake yayo twababwiye yuko leta zunze ubumwe za amerika yemereye ukraine kuyiha ibigwanisho birasa rokete kure ariko ukraine yemeye ko itazoba birasa ku butaka bw'uburusiya twabwiye kandi ko nigeria abo yita ko ari ababandi bishe abanyerondo benshi muri leta ya zamfara uh, iri mu buraruko bw'igihugu muri uh, mu biyaga binini naho uh, Afrika ifise ikibazo c'incansho ya virusi ya monkeypox virusi y'inkende e, twababwiye kandi yuko uh, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagize imyiyerekano kwiyamiriza uh, igihugu c'u Rwanda bavuga ko gishigikiye umugwi w'abagwanyi ba M23 twababwiye kandi yuko ubwongereza butangaza ko abimukira ba mbere binjiye muri icyo gihugu mu buryo butemewe n'amategeko bazorungikwa mu rwanda ku itariki cumi na zine z'uku kwezi twababwiye kandi rero yuko abandi abarundi bahungiye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo babandanya gutaha mu burundi ariko hari n'abandi basubirayo rero aho n'amakuru twabashikirije ayandi murashobora kuyaronka kuri site yacu ya interineti ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mwari muri kumwe na oriane itangishaka ndashimiye diodone cubahiro yamfashije kwegeranya ayo makuru mugire umugoroba mwiza turabashimiye